Hii radio Sauti ya Amerika. Mwiriwe neza mushuti muduteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe nanje Fidel Niyongabo hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mwanya Leta y'u Burundi yateye akamo impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania uh, kuhunguka
dushobora tuvuga tuti umwana w'uburundi aho ari hose umuvuka burundi canke akomoka ku murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiriteguye kubakirana urweze uwo ni Pascal Banandagiye umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwaro yo hagati aho yari yagendeye ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania abanyapolitiki umunani batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahunze igihugu bashize ahabona urwandiko kuyamiriza amatora yimirije na botahuka kuyitaba Perezida w'igihugu ca Brazil Jair Bolsonaro yatangaje no musi wa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kurwanya imiriro iriko yaka mw'ishamba ricimeza rya Amazon
Joseph Ganje umunyamakuru w'umunyatanzania yatawe muri yombi ashinjwa ikiswe gutangaza inkuru itari yo umwunganizi wo mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi muri icyo gihugu
ubushinwa bwadurije amatarisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri leta zunze ubumwe za amerika by'agaciro k'imiliyaridi mirongo irindwi na zitanu z'amadolari
igihugu cya Malta cyemereye ubwato burimo abimukira 356 guhagarara ku cyambu cyaho abo bimukira barimo abana ijana biganjemo abakomoka muri Sudani ayo makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagarukaho mu kanya gatoya ntimujye kure
Iryo ni itorero ry'amakuru yo hirya no hino uh, ku isi tubafitiye muri aka kanya perezida w'igihugu cya Brazil Jair Bolsonaro yatangaje no musi wa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kurwanya imiriro iriko yaka mw'ishamba ricimeza rya Amazon imbya makungu ariko amunebagura kandi amuremera bikomeye kugira afata ingingo zikomeye ku miriro iriko irarigita ishamba ricimeza rya Amazon nyuma y'uko perezida Bolsonaro avuze ko iyo miriro ari ibintu bisanzwe biba mu nyuma yaho akagiriza amashirahamwe ategamiye leta ko ariyo ariyo ariko yatsi iyo miriro atavyemeza atanze yahinduye imvugo n'umunsi wa gatanu yatangaje ko ategekanya gukoranya abagize leta kugira biyumvirire hamwe inyishu bo bufata yavuze ko ategekanya kurungika igisirikare gufasha kurwanya iyo miriro mu ishyamba rikimeza rya Amazon Edson Leal Puyol umutegetsi mukuru w'igisirikare ca Brazil yatangaje ko abasirikare biteguriye gukingira ishyamba rya Amazon imiriro mu ishyamba rikimeza rya Amazon ishyamba rirengeye icya kabiri c'amashamba cimeza ku isi yiyongeye ibice mirongo umunani na bibiri ku ijana muri uyu mwaka iyo miriro yarigise igice kinini cy'ishyamba rya amazon ishyamba rya amazon rifise uruhara rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ku isi
umunyamakuru umunyatanzania yatawe muri yombi ashinjwa ikiswe gutangaza inkuru itari yo mwunganizwe mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi mu nkubiri yo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru joseph gangi ukorera televiziyo yitwa watetezi yatawe muri yombi ku wa kane mu murwa mukuru w'ubucuruzi dar es salaam arazwa muri kasho ya polisi umwunganizi mu by'amategeko jones sendodo yavuze ko kuri uyu wa gatanu yajyanywe ahitwa iringa mu majyepfo ya tanzania ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Tanzania ryashinze televiziyo watetezi umwaka ushize ryavuze ko kandi yatawe muri yombi nyuma yo gutangaza inkuru ivuga ko abapolisi bahitwa Iringa bahatiye imfungwa esheshatu gukorana imibonano mpuzabitsina mu myanya yagenewe gusohora imyanda ifatwa rye ribaye nyuma y'ukwezi kumwe undi munyamakuru w'umunyatanzania Eric Kabendera atawe muri yombi ku mpamvu zanenzwe n'amatsinda aharanira uburenganzira bwa muntu
naho mu bushinwa ico gihugu cadugije amatarisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri leta zunze ubumwe za Amerika vy'agaciro k'imiliyaridi mirongo irindwi na zitanu y'amadolari ni mu ntumbero yo kwishura ku mugambi wa perezida Donald Trump kuduza amatarisi ku itariki imwe y'ukwezi kw'icenda ku bidandazwa bivuye mu bushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari ivyo vyongereje intambara y'ubudandaje hagati y'ubushinwa na Amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu ubutunzi ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bw'igihugu c'ubushinwa bwatangaje ko buzo kongereza amatagisi ku bidandazwa bivuye muri amerika ku rugero rw'ibice bitanu kwijana canke ibice cumi kwijana ku bwoko bw'ibidandazwa ibihumbi bitanu na mirongo irindwi n'umunani bivuye muri amerika harimwo ibidandazwa bivuye mu burimyi bitoro bidahinguye indege ntoyi n'imodoka amatagisi kuri bimwe mu bidandazwa bivuye muri amerika azotangura gushirwa mu bikorwa ku itariki imwe y'ukwezi kw'icenda mu gihe azoshirwa mu ngiro ku bindi bidandazwa mu kwezi kw'icumi na kabiri umutegetsi umwe wo muri leta ya President Trump avuga ko Amerika n'Ubushinwa bifise imigambi kugirana ibiganiro vyerekeye ubudandaje amaso mu yandi mu kwezi kuza
igihugu cya Malta aho ni ku mugabane w'uburayi cyemereye ubwato burimo abimukira magana atatu mirongo itanu na batandatu guhagarara ku cyambu cyaho abimukira barimo abana barenga ijana biganjemo abakomoka muri sudani icyemezo cyo kwemerera ubwo bwato bwitwa ocean viking bwariho ibendera rya norvege cyafashwe nyuma y'aho ibihugu bitandatu by'uburayi byemeranyije kwakira abo bimukira bwari bumaze ibyumweru bibiri buhagaze mu nyanja ya mediterane butegereje ko bwakwemererwa icyambu buhagararaho ubufaransa ubudage irland eh, luxembourg portugal na romania bemeye kwakira abo bimukira ibiro ntaramakuru by'abafaransa bikaba bivuga ko nta bimukira bazaguma muri malta
mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu kaburungu radiyo yacu voa kaburungu komu
amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Tanzania aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi Pascal Bandagiye na mugenzi we wa Tanzania Kangi Lugola kuri uyu wa gatanu basuye inkambi z'abarundi za Nduta na Mutendeli mu rwego rwo kubashishikariza gutaha ari benshi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yarahari abo barongozi babiri b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania inama yabo ya mbere bayihereye mu nkambi ya Nduta aho impunzi ziharurwa mu bihumbi zitabiriye iyo nama kumviriza ubutumwa babazaniye hama baherukiye mu nkambi ya Mutenderi ingingo nyamukuru yavuzwe muri iyo nama kwari uguhimiriza impunzi gukomeza kwiyandikisha ku bwinshi kugira zisubire mu gihugu c'amavuko mu Burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Pascal Barandagiye we yabariye izo mpunzi yuko mu Burundi hari amahoro akwiye kubw'izo mpamvu asaba izo mpunzi gukomeza gutahuka kujya kubaka igihugu cyabo uno munsi rero namba turi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro petero nkurunziza bakunda igituma ibakunda uku turi ngaha nka leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abe ngaha barakwiye twe siko tubivuga twe tuvuga tuti umwana w'uburundi aho ari hose umuvuka burundi canke akomoka ku murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ubweze kandi aho twaraha twarabivuze kubisubiramwo sukurondogora amatogo yanyu muzoyasangaho uzosanga byajemo ingorane leta niho ikihabereye kugira imusubize itongo ryiwe ntaraja mu nkundire ndazi ko mwese ngahica atawugiharira dushimire twese leta ya tanzania yashoboye gutunga abarundi imyaka mirere na mirere benshi kuva irindwi na kabiri kumbure n'ibi bihe turimo byose bikomera amashyi kuba mu buhungiro ufashwe neza n'igihe ushaka kwakiriye si ukuvuga ko ariho ukwiye ku buzima bwawe bwose zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta ntizakiriye neza ubwo butumwa bahimiriza guhunguka kubera abo babona yuko icyatumye bahunga kitarakemuka aba bashikanganje umushikanganje cyane w'uburundi yaje guhimiriza abantu batahe mugabo gutaha abantu mu gihugu gicurundi byatekana kiratekana ati kweri iki ubu hariho premenance zigiturirwa zigisigwa mazira ntoki abantu bigwa baricwa batemagurwa none iryo yorerenga gute akaza kurondera abari inyuma y'igihugu aho yo babanze bakarekebisha ibiri mu gihugu ntibicwe ntibasige amazira ntoki ma premenance none yo yo kwihuta gute guhungu kwirukira impunzi ziri inyuma y'igihugu bareke kutwicira hejuru reka twari twarapfuye bareke kutwicira hejuru bagomba dutunuza umutima ijambo ryavuzwe ni kubera nyine je sinabishimye bivanye n'ukuntu ingene noba narahunze kuko umutekano ahantu mperereye ntuhagaze neza kuko benshi abiwanje bose barabamaze bica none naco gituma cawutse mpunga hashika ngaha je navyakiriye nabi bivanye kuko sinokwemeza yuko amahoro yabonetse kuko izo ngorane zitarahera je navyakiriye nabi ahubwo twosaba no- ya- nimba impunzi nimba eh, ubutegetsi bwa tanzaniya bwoba bwaduhaze ntibutwa- nti- bwaduhaze bwoshobora kutu- kutwungurura bakadu- bakaduhere- bakaduhe- bagatanga baka- ubu impunzi bakazi- bakahereza abandi bazikeneye nimba boba barambiwe kutwakira twe yuko two- tukabavira ku butaka bwabo bakatwekura bakaduha uburenganzira bwo kwigira imbere mu badukeneye tukagenda Ku ruhande rw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Rugora yavuze yuko ingingo nyamukuru y'igihugu cya Tanzania ari gutahukana impunzi zose z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kubera leta y'u Burundi yabemereye yuko mu Burundi havugwa amahoro ariko yaremesheje agatima abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta na Mutenderi yuko atawuzotahukanwa ku nguvu kubera Tanzania ari igihugu kibanye neza n'u Burundi kuva muri mirongo indwi na kabiri aho cyabanza kwakira impunzi z'abarundi Nataka niwaambie wewe ingingo nyamukuru y'igihugu cya tanzania n'uburundi ni ukubona impunzi zose zijya kubaka igihugu cyabo ariko ntawe tuzotahukana ku ngufu kubera turazi mwese yuko mwahunze ibintu bitandukanye ariko mumenye yuko dukomeje gukora ubushakashatsi kugira tumenye uwo ari we wese ari umukozi wa leta amashyirahamwe kibura impunzi azibira abarundi kwiyandikisha gutaha iwabo kubw'iyo mpamvu dusaba we wese abona yuko icyo yahunze cyakemutse yo kwiyandikisha vuba gutaha baadaye utasahau tena kama uliwahi kuwa na shida.
ingingo ishyizweho n'uko leta ya tanzania igiye kuzoza iratahukana impunzi z'abarundi ibihumbi bibiri buri ndwi aho buri mwaka bategekanya yuko bazotahura impunzi ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu ikivugo cy'iyo ngingo ni umuntu iwabo mu bitsigiri bitangwa na hcr igihugu cya tanzania cyahungiyemo impunzi zirenga gato ibihumbi majana atatu na mirongo itanu kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika urakoze james javin tuve muri tanzania tujye mu rwanda aho nyuma y'umunsi umwe havuzwe ko hari bimwe mu bitangazamakuru bitangira amakuru ku rubuga rwa interineti byo mu rwanda byafunzwe ku butaka bwa uganda ubu no ku muntu uri mu rwanda hari bimwe mu bitangazamakuru byo muri uganda bidashobora gufunguka aciye kuri interineti ibyo birimo ikinyamakuru the new vision the monitor n'ibindi ntiharamenyekana impamvu nyamukuru y'iki kibazo nk'uko tubibwirwa na eric bagira ubusa amakuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga na bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri murandasi cyangwa kuri interineti aremeza ko haba hari imbuga zitangira amakuru kuri interineti za uganda zaba zafunzwe zidafunguka ku muntu uri ku butaka bw'u rwanda mu zivugwa ku isonga harimo nile post news new vision soft power news n'izindi ibi bibaye mu gihe kuri uyu wa kane nabwo hari hakwirakwiye amakuru avuga ko ikinyamakuru the new times na igihe com byo mu rwanda bitafunguka ku bari ku butaka bwa uganda uganda ikora ibyo ishinja ibinyamakuru byegamiye kuri leta ko bibi bicengeza amatwara rigamije ikibi kandi ko bibangamiye umutekano w'igihugu bwana ibrahim bosa uvugira ikigo cy'igihugu cy'itumanaho muri uganda ucc yabwiye ikinyamakuru chimp report cyandikirwa muri uganda ko basabye ibigo bitanga serivisi za interinete kuba bafunze by'agateganyo ikinyamakuru igihe com na the new times ijwi rya amerika yagerageje gufungura zimwe mu mbuga zivuga ko zidafunguka ku butaka bw'u rwanda nkoresheje mudasobwa nafunguye imbuga nkuru y'ikinyamakuru the new vision daily monitor nsanga ntizifunguka ariko imbuga nkuru y'ikinyamakuru chimp reports nile post soft power news zo zirafunguka ku murongo wa telefone nashatse kumenya impamvu izi mbuga zikorera kuri interineti zo muri uganda zitari gufunguka ku butaka bw'u rwanda maze mpamagara ambasaderi olivier nduhungireho umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda ambwira ko ari mu bufaransa ambasaderi nduhungire yansabye ko nabaza abategeka ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura kuko ngo baba bazi iby'iki kibazo nahamagaye bwana antoni kuramba uvugira ikigo rura maze ntiyitaba telefone ye ngendanwa nanamwandikiye ubutumwa bugufi mubwira icyo mushakira nabwo kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru bwana kuramba ntiyari yagasubije icyakora mu magambo agaragara ku rubuga rwa twitter yanditswe n'umukozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u rwanda viraje urugwiro asubiza abamubazaga impamvu zimwe muri izo mbuga zitarimo gufunguka madame yorande makoro yagize ati bantu mwese mwagombye kumenya itandukaniro riri hagati y'impamvu n'ingaruka ati ntidushobora gukubitwa urushyi ngo twongere duhindure undi musaya mu magambo y'icyongereza madame yorande makoro yasoje agira ati no apologies ngenekereje mu kinyarwanda ati nta mbabazi tubisabire ibi biriho mu gihe ku wa gatatu w'iki cyumweru aribwo abategetsi b'ibihugu byombi perezida w'u rwanda paul kagame na mugenzi we yoweri kaguta museveni perezida wa uganda bahuriye i rwanda muri angola bashyira imikono ku masezerano yerekeza ku guhosha icyuka kibi kimaze iminsi cyumvikana hagati y'ibihugu bituranye byamye bisangira akabisi n'agahiye kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo u rwanda rwatangiye gukumira abanyarwanda rubabuza gusubira muri uganda rwanga ko bagerayo bakagirirayo ibibazo ambasaderi nduhungirehe ku ruhande rw'u rwanda aherutse gutangaza ko nubwo hasinywe amasezerano yo gusubiza ibintu mu buryo u rwanda rudashobora guhita rwemerera abanyarwanda gusubira muri uganda avuga ko byasaba ko n'abahafungiwe babanza kurekurwa kandi ntihagire uwongera kuhahohotererwa mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru Chimprepost cyo muri Uganda umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Ambasaderi James Mugoya yavuze ko ntawe Uganda ifunze kubera gusa ko ari umunyarwanda ahubwo ko abafunzwe baba barafatiwe mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bityo ko amategeko agomba gukurikizwa yahaye ikaze abanyarwanda avuga ko kugeza ubu amarembo afunguye ku banyarwanda bifuza kujya muri uganda uganda ivuga kandi ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda baba bakanakorera imirimo yabo mu gihugu cya uganda nta kibazo bafite ibi biri kuba birakomeza gutera ugushidikanya ku iyubahirizwa ry'amasezerano aherutse gusinywa hagati ya kigali na kampala erakabagira ubusabe ijwi ry'amerika i kigali urakoze erika kuri iyo nkuru mu ku nkuru yerekeye Burundi abanyepolitiki umunani batavuga rumwe na leta bahunze igihugu bashize ahabona urwandiko rwiyamiriza amatora yimirize nabo tabuka kuyitaba muri bo harimwo honorable Charles Nditije wo muri Prona Frederic bamvuga inyumvira wo muri Frodebuye Midas Atungimana yaza avugira umukuru w'igihugu n'abandi bavuga ko badashaka kugwa mu mutego w'ubutegetsi bahunze canke kubesha impunzi ngo zitahuke kandi hataragera bahamagarira abashaka gutahuka kubanza kubigenzura neza kugira ntibazo kwisanga bishwe canke bapfunzwe inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
ubwo rwandiko rw'impapuro zitatu rwashyizweho habona kuri uyu wa gatanu i buruseli mu bubirigi werekana ko amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri adashoboka mu kuvuga ibyo abo banyepolitiki umunani harimo batwara imigambwe n'abandi bigenga batavuga rumwe na leta y'u Burundi berekana ko hariho nyangwa rikabije ry'agateka ka zina muntu no kutihanganiranira mu badasangiye imigambwe umushinga amateka Nditije atwara uruhande rw'umugambi y'iprona rutavuga rumwe n'ubutegetsi yongera ko ko bamaze kuronka amakuru akwiye ko perezida Petero Nkurunziza azo kwitoza kandi yamaze no kwicira inzira biciye mu guhindura ibwirizwa bashingiro iryo bwirizwa shingiro rishasha rikaba ryahanze burundu amasezerano ya Arusha n'ibidayakomoka ko byose bijanye n'amahoro kunywanisha abarundi n'intwaro idakumira uraze mbere ni bwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse nk'iryo bwirizwa shingiro uraze umugwi uzocungera amatora bitwa seni abawugize ni basoma mbike ba petero nkuru nziza ibyo kandi bikaba mu gihe ibiganiro bikaba byarahagaze bihagarikiwe n'akarere k'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko na cyane cyane kubera yuko petero nkuru nziza yagumye agaragaza atagomba kwitabira ibyo biganiro amahoro n'umutekano biguma bihungabana abantu bitwa ku munsi ku munsi cyane cyane abatavuga rumwe na leta ahantu usanga akarorero k'abanywanyi ba gatogwasa bo muri senere bitwa ku munsi ingoro zigaturirwa kandi yitwa ngo ari mu nzego za leta yamara mu ijambo aheruka gushikiriza ku munsi wa kabiri w'indwi ahimbaza imyaka ine iheze ari ku butegetsi perezida nkurunziza yasubiye kubabwira ko atazokwitoza bitarakugwa tugiye kubyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora ibizoba bisigaye nabyo bizokogwa nazo dukorera mu ngata kanatsinda abarundi barayamaze ngo ntawupfa abimaze naho hari bamwe mu bamugwanya bavuze ko bazotaha kwitaba ayo matora aba bobo bavuga ko batarota bafata iyo nzira tukavuga rero uti twebwe nk'uko ari kurambaza uti none mwebwe muzutaha kwitaba ayo matora ibambewe kuko nta matora ashoboka uravye biriko biraba mu gihugu nk'uko duheje kubivuga dusaba abanywanyi bacu tugasaba n'abarundi bose mu budasa bwabo yuko atakwihebura ahubwo dukwiye kumera amagabo tukanga twangiriza iyo nkina n'icyo yitwa ngo ni amatora tubasaba kandi yuko twebwe twitandukanya cyane n'abo bose bari kubigisha kujya mu matora bahereza petero nkuru nziza kuko ku bwacu nshobora kuvuga yuko ubwo ujya mu matora kandi ushingiye amasezerano yarusha abo bataye akagere urugamba turimo twebwe two kwitandukanya nabo yamaraho perezida nkurunziza yabahamagariye nyabuna kuzanira imigambi myiza abanyagihugu abanyepolitike tubasaba gushyira imbere iteka ry'igihugu n'abuzukuruza imigambi myiza yubaka ikubahiriza zina muntu wese bamize kumuzirikana ko uburundi ari umurima w'isangi usangiwe na bene burundi bose ntihagire worota abukumwiramwo abandi birinde gukorera mu kwaha kw'abakoroni bavuge ibiroranye kandi byubaka bahiganisha imigambi ariko bazirikana ko haburana babiri hagatsinda umwe abo banyepolitike mbere bageraho bahamagarira abanywanyi babo kutazokwitaba ayo matora basaba kandi yuko na cyane cyane twebwe imigambi yacu n'iyindi migambi kandi abarundi bose ko batokwitaba ayo matora na cyane cyane ngo batange intonde z'abazoja mu matora haba mu matora y'abajenama ba komine canke y'abashinga amateka y'abay'umukuru w'igihugu bapoperaje bakashaka ku munsi wo kugira bashobore kubyiba atacamire umunsi umwe nyene kuko kwitaba gutanga intontonde ku bwacu ni gukamira mucoze petero nkuru nziza no kumuherekeza kandi kwerekana ko umengo nta ngorane zikiri mu gihugu kandi ingorane zongerekana ku munsi ku munsi ku munsi mu bateye umukono kuri urwo rwandiko harimwo frederic bamvuga inyumvira wo mu mugambwe sabanyafrodebu leonidas atungimana atwara umugambwe ppd gira ijambo yahoze anavugira perezida nkuru nziza shuvina mugwengezo wo muri pd zigamibanga jean bosco ndayikengurukiye ku bwa kaze fdd n'abandi ni mu gihe hari ikindi gice c'abanyepolitike bo mu runani sanared baherutse kuvuga ko bagiye gutaha kwitaba amatora izo mpande zibiri zitavuga rumwe na leta zahora ari somambike hagati yazo pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
inama mirongo ine na gatanu y'ibihugu bikize cyane ku isi izwi ku izina rya G7 izatangira ejo mu Bufaransa mu mujyi wa Biarritz ni mu rwego perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko abazitabira iyo nama baziyemeza kuvanaho inzitizi zose zitera ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore inkuru irambuye na Venuste Nshimiyimana amasezerano y'ubufatanye ya Biarritz nguwo umwe mu myanzuro perezida Emmanuel Macron w'ubufaransa yifuza ko wazafatirwa i Biarritz mu nama y'iminsi itatu izahabera igahuza ibihugu bikungahaye cyane ku isi yagize ati ibihugu bya G7 n'abandi dufatanyije hamwe n'ibihugu bya Afurika n'ibindi byose byemera amatwara ya demokarasi tuzashobora gufata icyemezo cyo gukuraho burundu inzitizi zari zisigaye dutora amategeko ku mashya duharanire uburenganzira bushya kandi tugire imigenzereze myiza ibyo yabitangaje igihe yahuraga n'abahagarariye urwego ngishwanama rwa G7 ku kibazo cy'uburinganire bw'abagabo n'abagore urwo rwego rukaba ruyoborwa n'abegukanye igihembo cya Nobel y'amahoro umwaka ushize umunyayiraki Nadia Murad wo mu bwoko bw'abayezidi na Doni Mukwege umuganga w'icyamamare w'abagore uko ukomoka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Denis Mukwege yavuze ko isi idashobora gutera imbere yiyibagije kimwe cya kabiri cy'abayituye Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de pays qui sont en recul mais nous comptons également au courage Tuzi neza ko hakiri ibihugu bikeneye guhindura imyumvire twizeye ko ubufaransa buzashobora kubumvisha ko bakwiye kujya mu ruhande rwiza ntekereza ko tudashobora guhangana n'ibibazo byugarije iyi si dushyira ku ruhande kimwe cya kabiri cy'abayituye
doni mukwege kandi yavuze ko yakiriye neza inkuru ivuga ko ubufaransa buzatera inkunga ikigega mpuzamahanga cy'impozamarira ku bagore bahohotewe mu ntambara
uyu munsi twabwiwe na perezida wa repubulika ko ubufaransa buzafasha icyo kigega ku buryo buhagije turabyishimiye cyane kubera ko muzi neza ko abagore benshi bahohoterwa bakiyambaza ubutabera ariko kubera inzitizi nyinshi ntibabone impozamarira
minisitiri w'ubufaransa ushinzwe uburinganire hagati y'abagabo n'abagore Marlene Schiappa yavuze ko abakuru b'ibihugu bazahurira i Biarritz bazaharanira ko amategeko azashyirwaho azakurikizwa L'idée étant d'avoir identifié des lois discriminantes pour les femmes dans le monde et de demander leur abolition mais d'avoir ikizokugwa nukurondera amategeko yose abangamira abagore mu isi hose maze hagasabwa ko akugwaho kandi tukanaraba ahari amategeko meza abereye abagore gutyo tugasaba abategetsi ba G7 ko yokubahirizwa banshi mu bagize urwo rwego nshingwanama bazaba bari Biarritz bazoshobora rero kubwira abategetsi ivyo bipfuza babasabe ko n'imiburiburi bo kubahiriza itegeko rimwe muri ayo meza mu bihugu vyabo
umukuru w'u rwanda igihugu gifite abagore benshi ku isi mu nteko nshingamategeko azaba nawe ari i biarritse perezida paul kagame akazaba ari kumwe na bagenzi be b'abanyafurika ba perezida wa burkina faso misiri afurika y'epfo na senegali iyi nama y'i biarritse ibaye mu gihe ubukungu bw'isi butifashe neza ndetse n'ubwa amerika y'igihangange bukaba butinya ko bwakomwa mu nkokora mu gihe kandi kimwe muri ibyo bihugu birindwi bikungahaye cyane ku isi ndavuga ubwongereza bwitegura kuva mu muryango w'ibihugu by'uburayi hari kandi n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe kizagibwaho impaka mu gihe inkongi z'umuriro zikomeje kwibasira ishyamba ry'umwimerere rya amazoni mu mujyi wa biarritse hasanzwe haba abantu benshi biganjemo ba mukerarugendo ubu harimo mbarwa ku mpamvu z'umutekano umutekano uzacungwa n'abapolisi n'abajandarume ibihumbi cumi na bitatu na magana abiri icyo gikorwa kikazatwara akayabo ka miliyoni mirongo ine z'amadolari venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini dusimbire mu rwanda aho ku murongo wa telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu akurikirana inkino jean claude munyandinda atubwira amakuru ireke siporo avugwa mu rwanda muri iyi ndwi wiriwe neza jean claude haravugwa umupira w'amaguru aho as kigali na Rayon Sport mu mahiganwa ya afurika ahuza amaklub ari muri aya mahiganwa wobiducira ku mayange
nibyo koko urakoze kigali uyu munsi wa gatanu ikipe ya as kigali yo mu rwanda muri tanzania
alo alo umurongo umurongo wiwe ntumeze neza umurongo wa telefone umenyesha makuru wacu uh, Jean Claude Munyandinda yagira atubwira ivyerekeye uh, amakuru y'inkino avugwa muri indwi mu gihugu cy'u Rwanda mukanya turasezerana imbere yaho yamara reka tubibuze ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije perezida w'igihugu ca Brazil Jair Bolsonaro yatangaje uno musi wa gatanu ko ashobora kurungika abasirikare gufasha kugwanya imiriro iriko yaka mu ishyamba rikimeza rya Amazon mu gihe amakunga ariko amunebagura kandi amuremera bikomeye kugira afate ingingo zikomeye eh, ku miriro iriko irarigita ishyamba rikimeza rya Amazon igihugu cya Malta aho ni ku mugabane w'uburayi cyemereye ubwato burimo abimukira magana atatu mirongo itanu na batandatu guhagarara ku cyambu cyacyo abo bimukira barimo abana barenga ijana biganjemo abakomoka muri sudani naho ku byerekeye bushinwa icyo gihugu cyadurije amatagisi mashasha ku bidandazwa bivuye muri leta zunze ubumwe za amerika by'agaciro k'imiliyaridi mirongo irindwi na zitanu y'amadolari mu ntumbero yo kwishyura ku mugambi wa perezida donald trump wo kuduza amatagisi ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda ku bidandazwa bivuye mu bushinwa by'agaciro k'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari umunyamakuru w'umunyatanzaniya yatawe muri yombi yashinjwe ikitwa gutangaza inkuru itari yo umuvugizi we mu by'amategeko yavuze ko yari yatangaje inkuru ku bugizi bwa nabi bwa polisi mu nkubiri yo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru joseph gange rero ukorera televiziyo yitwa umuwatetezi yatawe muri yombi ejo kuwa kane arara muri kasho ya polisi idar salama muri tanzania naho muri zimbabwe polisi cyaho cahagaritse abategetsi icumi bo mu ishyirahamwe riharanira inyungu z'abarimu bakorera mu bice byo hagati mu gihugu Gamayire Rural Teachers Union of Zimbabwe bahagaritse kandi uwunganira iryo shirahamwe hamwe no mumenyesha makuru akora ku akorera rw'ikinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukana bumenyi ariko afata amasanamu y'ifatwa ry'abo bategetsi amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire enseniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasibu gedeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro abihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye fideli niyo ngabo hamwe nanjye jeffrey mutagoma turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe